sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu kun sagantaa filannoo faarfannaati filannoo faarfannaa har'aa keessattis kan dabareen isaanii ga'e qabannee istuudiyootti argamneerra kana faana faarfannaa keessan qabattee jirtu tizitaa tamasgeenii faarfannaa keessan kan isinii filluun eebbifamaa jechaa itti fufu.
Timsaa'ee Abarraa Kaamboodishoo irraa Bashaatuu Leendisaaf Abbaasaa Obboo Abarraa Leencoof haadhasaa Sannaayee Gazuuf Galaanee Margaaf Faaruu kana Nufilaa jedheera. Takkaa Kinfuu Qillan Wallaggaa irraa qopheessitootaaf maatiisaa hundaaf amantoota waldaa makaana yesusii hundaaf Faaruu kana Nufilaa jedheera.
Abbushaa kabbadaa Gidaamirraa Abbaasaa obbo Kabbadaa Dingataaf haadhasaa addunyaa Raagaatiif Yohaannis Kabbadaaf Taabotee Kabbadaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Maarqos Booshee Beegii irraa ofii isaatiif hiriyoota isaaf waldaa lalisaa Hancaa'oo Hordaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
shibbiruu baqqalaa aanaa aaruu guddattuu duulee irraa dingataa muleef nugaatuu tirfeessaaf waldaa guutuu wangeelaa biqiltuu galliif qopheessitootaaf faaruu kana nufilaa jedheera geetaachoo taaffasaa wallagga lixaa beegii irraa maanguddoota waldaa mukaraabiif faarfattootaaf giza'uu guutaaf faaruu kana nufilaa jedheera.
Kooftaabaayee naannoo jireenyaa naannoo.
Zawudii daandii iluu abbaa booraarraa abbaa isaa obbo Girmaa daandiitiif surraa dabalaatiif haadha isaa addashiit taayyeetiif yaadataa taayee fiqiree daandiitiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Misgaanuu waggaarii wallagga ba'aa saasigaa irraa obboleessa isaa tamaskiin waggaariif obboleettii isaa barsiiftuu ayyaantuu waggaariif kaadhimamaa barsiisaa taarreqeenya waggaariitiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
biqilaa gurmeessaa boojji caqursaa irraa abbaa isaa obbo gurmeessaa taaffasiif haadha isaa addee iteenesh guutaaf daawit urgeessaaf tasfaayee hordofaaf faaruu kana nuuf filaa jedheera. darajjii galataa boona'ee boshee irraa barataa tamasgeen kaabinoof ayyaantu darajjeef zinaabuu kabbadaaf faaruu kana fileera.
gammachuu alamaayyoo aaruu irraa obboleettii isaa dirribee alamaayyoof amantoota waldaa warra jaawwiitiif faarfattoota gurmuu sadaffaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera meetii mangashaa ganjii irraa abbaa ishee barsiisaa mangashaa abdiisaa haadha ishee Ubaayyoo Biraanuutiif obboleessa ishee Maamush Mangashaaf firoota ishee hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jetteetti galatoomi faarfannaan ittaanu kan keessan ittiin eebbifamaa ittiin jenna. Akka rakkatteetti hin haftu Yesuus hin nuufu iji kee qara laalee hin hafu Yesuus hin nuufu keessummaan taatee hin haftu. Yesuus boqonnaa guddaa saasii filachuuf Yesuus hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa gooftaan hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa Yesuus hin dhufaa maranaata maranaata. Maranaata gooftaa maranaata maranaata maranaata maranaata yesus maranaata.
kee qulqulleessi Yesuus nuufaa. Gooftaadhaaf haifu ofaaressi Yesuus nuufaa. Misirrichi dhufuuf ka'eera Yesuus nuufaa. Simachuuf qophaa'ii ga'eera Yesuus nuufaa. Hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa gooftaan hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa yesuus hin dhufaa maranaata maranaata maranaata gooftaa maranaata. Maranaata Maranaata Maranaata Yesuus Maranaata. Hunduu yoo rafee ati rafinii Yesuus nuufaa. Bidiruu tolfadhu kophaa keetti Yesuus nuufaa. Siif barbaachisa mootummaan isaa Yesuus nuufaa. Hubataatu eeggata ibsaasaa Yesuus nuufaa. Hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa gooftaan hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa yesuus hin dhufaa.
daani'eel damsee aanaa sayyoonoolee irraa haadha warraa isaa ayyaluu ayyaanaaf sisa'ee daani'eliif ermiyaas daani'eliif meetii daani'eliif maatisaa obbo damsee shuukaniif faaru kana nuuf filaa jedheera dajanee faantaa limmu kattaa irraa darajjee iddoosaaf daanyee taarikuuf addisuu faantaaf baashuu alamaayyoof faaru kana nuuf filaa jedheera.
barataa bashuraa alamaayyoo aanaa aaruu ganda caagoolii komboolchaarraa amantoota fiildii coorgeef soddaasaa fiqaaduu baangeef nabiyyuu daani'eliif dhaggeeffatootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera koonistaabil mazgabuu guutamaa amuruu irraa orra guduruu wallaggaa jechuudha obboleessa isaa barsiisaa malkaamuu guutamaaf abbaasaa obbo guutamaa. mardaasaaf haadha isaa aadde beennoo hambisaatiif obboloota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
addisuu nagaasaa boona eeboshee irraa abbaa isaa obbo nagaasaa ibsaaf haadha isaa aadde faantaayii jaallataaf obboleettii isaa xaafanii nagaasaaf mitikuu beekumaaf shuumee ibsaaf faaruu tokko nuuf filaa jedheera qananii jabeessaa daallee waabaraa irraa. lammaa jabeessaaf dastaa jabeessaaf burtukaan lammaaf qopheessitootaaf jedheera faarsi.
Karichaa irra deemaa irra dhaabannee garaa baroota durii sanii yaadannee yemmuu hodhe namoota deebisaa qabu fincaana dhokkoloota nama guutuu kan lafaa sana raattu meedanii gallee har'ammoo sana dhaabnee nu of maalannee. Fayyisaako fayyisaako fayyisaa odeebiisi nudeebiisi nudeebiisi nungateelati.
guddina kennaa nu baaji'ani karaa biyya ofiitti nu geggeessani ummatni biyya isaanii waaqan beekani waaqayyoof sagaduu nus dhagachiisani dhagoota isaanii san gari dhaabanne himimmaan dhangalaafne obsuu dhaadhanne. Adoonisin hammaate wanni dheerate margi jiidhaan hin googee ni gugguurate. Uummatni miliyoonaan baay'ee ta'anii balaa beela cimaatiin nurraa duumanii. Hawwata daa'imman keenya si fooyyanii himimmaan isaanii san hin dagaatanii. Fayyisaako fayyisaako fayyisaa nuudebiisi nuudebiisi nuudebiisi nuudebiisi. Yesuusii garaan keenya sa'eedha. Karrakkoon garaagaraa dubarraa tafu bareechi jajjabeenya keenu faalutu. Fayyisaako fayyisaako fayyisaa nuu deebiisi nuu deebiisi nuu deebiisi.
Abbayyaa Asfaw lixa Wallaggaa Gullisoorraa Abbaasaa Obbo Asfaw Dhogumaatiif haadhasaa Haaddee Kibbituu Tarfaasaaf Obbo Geetanaa Dhogumaaf namoota isa beekan hundumaafis faarfannaa tokko naaf fila jedheera. Baqqalaa Adimaasuu Abunaa Gindabaratirraa Abbaasaa Obbo Adimaasuu Xaafaaf haadhasaa Haaddee Yaadashii Birmachuuf haadha warraasaa Hawwii Giraanyiif Luba Fayyee. Illikuutii faarfannaa tokko naaf fila jedheera.
Guutuu zawudee abuunaa gindabarat irraa hiriyootasaaf waldaa kiristaanaa hundaaf jiraattota aanaa abunaa gindabaratiif faaru kana nuuf fila jedheera. Taakkalee shifarraa aanaa daannoo irraa haadha warraa isaa Biraanee Guutaaf Burtukaan Taakkalaaf Lalisee Taakkalaaf Tolasaa Fayisaaf maatiisaa hundaaf faaru kana nuuf fila jedheera.
Ibsaa lammii Benishaangul Gumuz naannoo Yaasoo irraa namoota firoota isaa hundumaatiif hiriyoota isaatiif faarfannaa tokko naaf fila jedheera. Barii Biraanuu Sayyoon Ooleerraa amantoota waldaa makaneessus biiftuu cirrachaaf geggeessitoota waldichaaf maatiisaa hundumaafis faarfannaa tokko naaf fila jedheera. Galatoomii faarfannaan ittaanu kan keetiitti
Kun.
Yesuus yaa galatu, qulqullaa'inni. Yaadattee tolgati na fuutee Adamaasii hojjetu keena gootee Yaadattee tolgati na fuutee Adamaasii hojjetu keena gootee Shaagalaatu shaagalaatu shaagalaatu Yesuus shaagalaatu qulqulloonni waaqarraa si barbaadu Gaamaa keessa guddaa san dubbaatu Kaana kaakee gonkumaa hin alaatu Fannoo baatee saba isaa kan oolfaatu Kaana kaakee gonkumaa hin alaatu Fannoo baatee saba isaa kan oolfaatu Alleluuyaa Alleluuyaa Alleluuyaa Yesuus galataa kee Awwaanfaatoon daanoolet maqaan kee Alleluuyaa Alleluuyaa Alleluuyaa Yesuus galataa kee Awwaanfaatoon daanoolet maqaan kee. Nama deesse arrabsoo masaanuko Osoon ba'u tottobsee ibimmaanko Kana keesse yakoo na birmaate Kana yaadeen olitti na bitaate Beeka kana eessi waammaate Turantoon saayee bakkeetti irraate Beeka kana eessi waammaate Turantoon saayee bakkeetti irraate Jaagalaatu. Shaagalaatu shaagalaatu Yesuus shaagalaatu qulqulloonni waaqarraa si barbaadu gaamaa keessa guddaa san dubbaatu kaan akka kee gonkumaa hin alaatu fannoo baatee saba isaa kan oolfaatu kaan akka kee gonkumaa hin alaatu fannoo baatee saba isaa kan oolfaatu alleluuyaa alleluuyaa. Alleluuyaa Yesuus galataa kee awwaanfaatoon daanoolet maqaan kee Alleluuyaa Alleluuyaa Alleluuyaa Yesuus galataa kee awwaanfaatoon daanoolet maqaan kee. Inni koo inni amaan na hammeesse fannoo duwwaa lubbuu koo na qopheesse ati garuu waaqa koo na falmiite diina koo irratti moo'icha naaf kennite dheeraaf dheeraa wadhee galba diina abbayeeraan bakka jigee bayeedha dheeraaf dheeraa wadhee galba diina abbayeeraan bakka jigee bayeedha jaagalaatu. Shaagalaatu shaagalaatu Yesuus shaagalaatu qulqulloonni waaqarraa si barbaadu gaamaa keessa guddaa san dubbaatu kaan akka kee gonkumaa hin alaatu fannoo maatee saba isaa kan oolfaatu kaan akka kee gonkumaa hin alaatu fannoo maatee saba isaa kan oolfaatu alleluuyaa alleluuyaa. Alleluuyaa Yesuus galataa kee awwaanfaatoon daanoolet maqaan kee Alleluuyaa Alleluuyaa Alleluuyaa Yesuus galataa kee awwaanfaatoon daanoolet maqaan kee. yesus galataa kee ulfaatoonnaan olitti maqaan kee.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 11 551 1199 duwwaa 11 551 1199 nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.